dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo murakomeye ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abaturage turagiharira mwe mutwumva aho muri hose hirya no hino mu gihugu mwe mutugezaho kenshi ibibazo muhura nabyo kugira ngo tubafashe kubitangaza no kubyumvikanisha uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa watembereye mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika uyu munsi ikiganiro cyacu cyibanze ku kibazo cy'inzara mu bice bitandukanye by'umurenge wa kitabi mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda ni inzara yatewe n'udukoko tw'ibishorobwa biba mu butaka birumbya imyaka y'abahinzi ibi bishorobwa abatuye umurenge wa kitabi babwiye ijwi rya amerika ko byabaye ndanze muri iki kiganiro turi n'abaturage bahora bahangayikishijwe n'ibi bishorobwa ubuyobozi bw'umurenge wa kitabi ndetse n'abashinzwe ibikorwa by'ubuhinzi mu ntara y'amajyepfo muri kumwe na eric bagira ubusa reka dutangirire ikiganiro cyacu mu mirima y'ibishyimbo n'amashaza kitabi rubanda badusobanurira iby'ibi byonnyi
hari hariya mudamu agiye ashobora kugenda akakwereka iby'ubushaza ibishorobwa ibyo byari uko bimeze
niko mada muri aho bagenzi bawe barambwiye ngo buriya nje hano wahita unyereka ibishyimbo biba byariwe n'ibishorobwa uko biba bimeze n'ibihe gira hino urebe ubushaza uko bumeze
ubushaza ibi ni ibishyimbo ibi rero ubushaza
wenda mutaragiye kureba uko igishyimbo kiba cyatangiye kugira amababi atangiye kuba umuhondo urebe ubushaza se urareba nk'ubu nk'uru nguru buno gutya utu twabaye umuhondo Eh, urabona ko hano ure- ureba nka kuriya hariya turiya twagiye tuba umuhondo ubu ngubu ni igishorobwa kiba cyatumye bimera gutya iyo wongeye ukahahinga indi myaka ugenda ubibonamo ugasanga ni byo gusa urabona ko buriya nyine bwafashwe ni kuriya nyine duhinga wapi ntuzageremo ugasanga ndabona abantu n'ibishyimbo barasa- byabaye umuhondo iyi buriya ni kuriya biba bimeze nyine ntibibyibuhe ngo bishishe nyine bizane imiteja nka buriya kikaguma kuriya ntigikure ngo kizamuke urabona hari n'icyo n- mweretse hari ibyo tura- turi kurandura tukabereka ko imizi yatangiye kujya dore nk'ubu icyacitsemo umwobo ubu ni ukuvuga ngo nicyo cyaki- ni igishobwa cyakiriye munsi ubu urabona ko umwobo wazamutse ubu ureke- ibi ntabwo urabona cyane kweri ntabwo nta ki- ubu nta gisi- ubu nta gisigaye ubu icyo hari ukwera se ubu ngubu gisigaye ni ukuvuga ngo ucukuye hasi ugisangamo u- ucukuye hasi ugisangamo ahubwo gusa hari- ni- cyo kira- kiranarya kikongera kikisubiramo hasi no- mu mu- mu kuzimu kikongera kika- gusa iyo turi guhinga kubera ko uba ucukura ukageza hasi nibwo ubisangamo hasi Nibwo- uru ruzaburusha ariko mureba rwamaze buriya bushatse Ni igishorobwa nta kintu.
buhinduka buhinduka intuza buriya kiriya ni igishorobwa kiba cyamaze ni uko duhinga rero bikagenda ni ukuvuga ngo iterasi yose ushobora gusanga byarangiye bimeze gutya ntunabonemo n'iby'umurari umwe ntubone n'umurari rumwe mwe ntabwo muhinga turahinga biba bimeze bite ibishorobwa ibishorobwa birona
duha isura yabyo ni isura ukuvuga ngo yabyo byaje bigenda bite byaje se iyo byaje nyine iyo byaje ni ukuvuga ngo nyine nta kweza nyine biragenda nyine bikarya imyaka nyine bikona nyine imyaka ngiye ugasanga yatukuye ntihagire ikintu kizamo ubushize byaraje byasize ingaruka kikuri mwebwe ingaruka byasize nyine ni uko nyine aba bantu nyine be- bezaga nyine bakaba basagurira amasoko ubu hakaba nta kintu bejeje kandi bitewe n'ibyo bishorobwa nta myaka bitarya ibishyimbo ibigori ibijumba byose birarya n'ibirayi Ah, ndabona ukiri umusore Eh, njye ndi umusore kabisa abasore bo mu cyaro bariharika wari wariharitse jewe se eh, ubwo se hari umuntu utiharika ahubwo wari wariharitse imisozi ingahe cyangwa se amaterasi angahe ibishorobwa byari yahangana iki twebwe ntabwo tugira imisozi kubera ko twavutse nyine imisozi yararangiye bene yo barayifashe wari wariharitse ahantu tugira hangana uturima ntabwo tugira imisozi wari warahinze ahangana iki byari yahangana iki ibishorobwa ushobora nyine nkawe ushobora kuba ufite nk'udutarasi dutatu tune ukaba wari gukuramo ibiro jana by'ibirayi ugakuramo nk'ibiro wenda bi- bitari no hejuru y'icumi ugasanga nyine bibaye nyine ikibazo nyine ku mirire nyine nabyo bijya bizamo kubera igishorobwa igishorobwa nyine njye nacyo nyine kirabitera nyine iyo uhinga se bigenda bite nk'ubu ngubu ntabwo ari ukubyica kuko iyo ubyishe amagi yabyo ngo hari ahantu uba uyiciye akongera akaza andi iyo uhinze reka bakunganire iyo muhinga bigenda bite iyo duhinga iyo duhinga turatabira tubikuramo tubitorera mu ibasi hanyuma ukabishyira nk'ahantu bigashonga izuba rikabyica nko mu ibasi ku buryo bishobora gushiramo se Eh, bi- bishyiramo iyo duteyemo ifumbire n'amashwagara Eh, Ah, byabasigiye ingaruka ki ingaruka ni inzara inzara gute Du- duhe urugero turasonza kubu- kuvuga ngo imyaka twabonaga si yo dukuramo ubu wagera mu rugo yasanga mushonje Eh, ubu turashonza hari ibyangombwa tubura mu buzima
Bi- kimwe bibiri bitatu bitewe, bitewe n'ibyo bishorobwa none nk'umusaruro twakuragamo si uwo tuba tukibonye muze igira imbere igira imbere uvugane na radiyo cyo uraho mbese muraho neza yego yego turi ku kibazo cy'ibishorobwa bigenda byibasira aka gace ka kitabi mu murenge wa kitabi ibicuruzwa biri mu murima wanjye
abaturanyi bimeze bite
bimeze neza ngo nta bishorobwa biri mu murima yacu kandi ibishorobwa byaraduteye
kubera icyo ari kubibebera ku ruhande yewe uriya mu- kuki ari gushaka kutu- kutugarukiza ko nta aravuga ngo nta bishorobwa afitemo kandi ibishorobwa byaraduteye bipfupfunuka mu butaka wahinga ugasanga nibyo gusa hose byarateye hano biba bihari n'ubu birahari n'ubu birahari birimo bijya mu bishyimbo ugasanga ibishyimbo byabaye amamesa byatukuye ugasanga bihise byuma nta miteja bizanye uretse imishyimbo ikindi bishorobwa birya ni iki imyaka iyo ari yo yose ubushaja ibigori imyaka yose irimo hose biseseramo ugasanga nta kintu kirimo igira hino mwe- mwegeranye mu- mugende muhana ama- hana amajambo nta kibazo n'igiti igishorobwa kira- kirakirya ugasanga hasi yaba intusi ugasanga ntikura neza kubera cya gishorobwa ahubwo hejuru iruma muze ufite imyaka ingahe wowe yewe mfite imyaka mirongo itanu utuye hano igihe kingana iki Eh, niho nabyirukiye ndahahinga nkagera gute nagiye mbisuzuma nga- nareba igiti kiri kuma najya hasi ngasanga hari nk'ibishorobwa bitanu bitandatu byarazengurutse utuye hano iyo myaka mirongo itanu niho wavukiye niho wabyirukiye ubonye ibishoro bw'imyaka ingahe mu gihe cy'imyaka ingahe nko muri mirongo inani ibishorobwa byari bya- niho byatangiye uravugisha ukuri niho byatangiye ibuka neza uravugisha ukuri ndumva nko mu gihumbi kimwe mu maga- nko mu- Eh, guhera muri mirongo inani guhera muri mirongo inani niho byatangiye ibyo bishorobwa bibaho turagenda tugaruka ku ngaruka nk'uko nagiye mbibaza bagenzi bawe iyo u- u- ushyizemo ifumbire cya gishorobwa kijyamo hasi noneho ya fumbire kigasa nk'ikiyunguruye noneho ya myaka yamera ugasanga hejuru ntikura neza ugasanga ahubwo irato iragenda itukura kandi ushyiramo ifumbire i- iriya y'imborera ugasanga ifumbire ntifata mubonye nk'inzobere mu by'ubuhinzi se eh, mwazisaba iki twazisaba nk'imiti yatuma ibyo bishorobwa bigabanuka mu butaka bajya babasura mukababwira ibibazo kudusura ni nk'uko nyine utugezeho tukaba twaguha nk'icyo kibazo eh, nawe ukakidukemurira ufite abana bangahe mbyaye gatandatu kugira ngo uhinge imyaka yere uba ugomba kuba kwezi ibyi- ibyabahaza bingana iki tubonye nk'imiti yenda nk'ahera nk'aheraga ibiro mirongo itanu byakwituruna bikaba nk'ibiro mirongo itanu ese ubwo mu- mu rugo ufite inzara kubera ibishorobwa se biturutse ku ku butaka ubutaka bu- bu- bu- bu- bwa- bumeze emera ubutaka bw'ubusharire yuko uhinga uhinga ntumeze sibyo tubwire wowe bimeze uhinga bite?
ntumeze Bib- tubwire bimeze bite ndaho ndi hano Mm.
hano Turi ku rero gishorobwa.
icyo icyo nagira ngo icyo nagira ngo nkubwire ibishorobwa turabifite turahinga mu butaka ugasanga nibyo bipfupfunukamo twatera ikigori kigatukura twatera igishyimbo igishyimbo cyo cyamara kumera ya kikaba kivuyemo ino nta bishyimbo turya mubirya bigenze bite nibyo duhaha ku kiro turahinga bikamera iyo bimaze kumera igishorobwa kikabihekenya kikabirangiza bimaze igihe kingana iki reka nteganye nk'imyaka icumi imyaka icumi oya nteganye imyaka icumi aho tuboneye amajyambere ashaka kugira ngo adufashe nk'aba baduha imiti niko nateganya nateganya mpereyeho ese ubu bihagaze bite biracyari byose uretse nk'ahantu bashobora kuba barageze nenda bakabaha amashwagara bakabaha amafumbire bagashakisha indi myaka ubundi duhinga ibishyimbo ngo bimere mu rugo wasaruraga ibingana iki oya ubwo sinaguteganyiriza ngo ibi- ibi- ntarabona ibyo bishorobwa nashoboraga gusarura nk'imifuka ibiri y'ibishyimbo ariko ubona ibiro icumi sinzi ko nabibona ingaruka ku muryango ni izihe ingaruka ku muryango ni uguhinga si neza none se inzara irabishe se inzara irabishe nabi ese wagize ngo njye ubu ni uko mbangana iyo umugabo amara gatatu atari yari ugutungwa n'amazi utwo mbonye ntugundira abana nanjye nkitungirwa n'amazi ndagira ngo nakire uyu musaza nanjye nitwa Sabyimana Zikeri ntuye hano mu mudugudu wa Winka akagari ka Mujugu umurenge wa Kitabi angaha igisharubwa cyaratujujubije nk'uko abivuze bim- tu- bimaze nk'igihe cy'imyaka icumi Eh, guhera bibiri ni- bibiri na cumi niho igisharubwa cyatangiye kutuganza cyane ku buryo ubu ngubu ari ingano iyo uhinze nk'ibirayi ni ukuvuga ngo igishorobwa gicukura cya kirayi uko gitangiye gushora kikagicukura Wa- wagira ugasanga cyarakimbye cyagemye nk'ikintu cy'igikono ku buryo nta kintu ushobora kubona bagerageje kuduha amashwagara ariko turushyiramo tukaba nta kintu biri gutanga igishorobwa kibateye inzara mu buryo bugaragara se Iki- re- cyane ni ukuri icyo nkubwira ni ukuri nkange ejo bundi hari ahantu nari ndi mu rugo hari ahantu nari ndemye akantu ko guteramo amashu ariko ni ukuri narabipfupfunuyemo nka bingahe ndeba kubitwika bahita bavuga ko nguyu umuntu ngo babishyize ngo muri tuwarete tuwarete zacu ndende dutuku- ducukura mu giturage ngo buriya ngo hari ukuntu ngo ngo imisarane ngo izitwika ngo ngo bigashye ariko nabyo nta kuri ndabifataho navuze nti ese turatwika bikanga ushyira ku zuba reka dayi nko mu kabande aho duhinga ibirayi iyo uhinze bavuga ko ngo ikijugunya mu mazi ngo gitinya ngo amazi ariko me ushyiramo usibye za nyina barazana zi- zigenda zikabitoragura nta kuri kw'igishobwa tubona twe umuti w'igishobwa twarawunawuze kwanza cyeka nk'amwe nk'ababayobozi yenda icyo ah, mwazakora yenda nkamwe mu- mukora ubushakashatsi cyangwa mu mu- mukagira yenda icyo mwagikora ku ku kibazo cy'igishobwa ariko igishobwa ni iki- ni igisimba kidutera ubwoba tut- tutabonera uburyo kukica bavuga ko ari amagi iyo ngo ukimenye none ngo aya magi ngo aturumbutse mu ntuza mu mu nda yacyo ngo ahubwo none ngo ngo ni ukubiba ubwo rero ukibaza uko icyo twakora kikatuyobera n'ayo mashwagara mu by'ukuri baduhaye tu- turiyesaya tuka ariko ntibibura ko butaboneka nk'ubu abaturage hano bakunze kurima ikintu cyo kurimira amashyamba ariko niyo urimye amashyamba urimira amashyamba ubisangamo si no mu myaka gusa mu cyayi nk'uko ubu nanone iyo iyo uri kubagara nk'icyayi nabyo ubisangamo kure sinzi ikintu mwa none se byumisha icyayi iyo kiratukura nacyo kiratukura cyane reka mfate no nk'imyaka yenda ifite ingufu nkeya nko mu mizi barenda nk'ubushaza mbare nka- nk'ingano mbare nk'ibigori ibyo ngibyo ni ukuvuga ko byo nta kindi kibaho usibye gutukura ujya kubona ukabona biri gutukura ukareba yayire waguze uku- eh, amafaranga yagutwaye ukareba za ndipeka ziriya wagize ukareba ne- n'uburyo watanze n'iriya fumbire y- y'imborera uga- hari igihe uvuga uti ese guhinga mbyihorere ese nanone njya gukora muri poroje hakurya hariya mu- ku ku ruganda rw'icyayi ninjya gukora n'ubundi noneho ngasanga eh, n'ubundi eh, amafaranga bampemba n'ubundi kuyahahisha bizambana ikibazo ubwo uzasanga yenda bintwaye amafaranga menshi ugahitamo icyo uba ureba icyo wakora kikakuburira ku buryo ushobora gusanga umusozi wose bataka inzara iry'ubu cyane rwose ni ibigaragara ahangaha usibye ku usibye kudeyadeya ubundi usibye ko tudeyadeya tugenda twifashisha kudeya ubundi nta kigenda abakurikiye radiyo ijwi rya amerika muracyari na eric bagira ubusa mu kiganiro dusangira ijambo aho turi kuganirira mu kagari ka mujuga mu murenge wa kitabi nyamagabe ahahoze ari perefegitura ya gikongoro turi ku ngingo y'ibishorobwa birumbya imyaka ya rubanda bakibasirwa n'inzara wowe wabonye ibishorobwa kuva ryari muzehe
ibishorobwa nabibonye kera nabibonye kera ariko si byo by'ubu iby'ubu bimeze bite iby'ubu ngubu byo birakaze birakabije kuko n'amashyamba bijyamo na bikarinda bene usanga bifite amashi- ibi- ibihwahwa bi- bi- bi- biri nk'inzara urajya guhinga muri bibiri na cumi na kabiri byari bihari Yuuu, ni- ni kera hari uwambwiye ngo ngo abibonye ngo haciye imyaka icumi nibyo cyangwa ni uko niho mwaka kagari kacu twatamitse ku bicukuro ibishorobwa bibiri na cumi na kabiri byadutse muri aka kagari ka mujuga cyane cyane babivumbura ahantu bita eh, ku banyakanyeri na hano no ku winka hano nibwo abashakashatsi ba izari baduteye inkunga bakoresha uburyo bwo kugira ngo kubicukura bashyizeho amakipe mu- muri ako kagari imidugudu yose bakajya bahinga bagenda babitora babitora babitora babitora bakabitwika ariko nyuma yaho ntabwo bya- byarekeye aho byarakomeje ejo bundi nanone birongera biravumbuka basanga nanone ibishorobwa biracyari kwa kundi muri icyo gihe batoratoraga ibishorobwa twamaze nibura nka- nk- nk'imyaka ibiri twezana dukeya ku bwanyu ni ikibazo kitabonewe umuti kandi gikomeye se Eh, bira- birakomeye none imiti ba- batwemereye ubufasha batwemereye ntabwo twabonye ubu twarategereje ntabwo twari twabona ntiba- ntibaragaruka ngo baduhe desiziyo ya- ya- yabyo ubwo mwebwe ho mufite icyizere cy'uko ubuhinzi ku gihembwe cy'ihinga kigiye kuza ubu twifashe mapfubyi nyine none se ubu ubwo noneho imbuto tugiye gutera ntabwo tuzi ko tuzasarura kubera ko ibishorobwa na n'ubu bikirimo niko mama uraho muraho cyane igishorobwa urakizi igishorobwa ndakizi ukizi ute igishorobwa biza ari ibishorobwa by'umweru iyo bimaze gusaza biza bimeze nk'ibivumvuri ubwo rero ugahinga ugasanga imyaka ikagera igihe yatereye imyaka yamara guterera ubwo igahita itukura ingaruka ni izihe turasonza cyane mbese nk'ubu mu mudugudu wacu dufite inzara ikomeye kubera ibishorobwa Ah, kuri ubu ngubu umuntu muri guhinga mukabibona cyangwa ni uko turahinga tukabibona ibishorobwa kandi nanone n'iyo ugize ngo hari igisigayemo mu myaka inguge nazo ziraza zikadutera zikatwonera cyane uhuye n'umuntu usaba ko ubona afite ubushobozi bwo kuba yakemura ikibazo cy'igishorobwa wamusaba iki twamusaba yuko yenda badushakashakira nk'imiti yenda bakaduha yenda tugateza ariko noneho tukareba ko ibyo bishobora byagabanuka cyangwa se mu kimwe tukongera tukabicukura mukaduha imiti dushyiramo twamaze kubicukura uko ugenda umanuka hasi mu butaka se niko urahinga ugatabira neza ukazamura ibishorobwa ukabibona bababwira ko biterwa n'iki se ntabwo tuzi ikibitera twebwe tubona ibishorobwa gusa duhinga niyo hagize ikizaho nk'ikijumba usanga niko mama ndabibona wahinze hari igishorobwa wabonye igishorobwa ni udushingwe ndiho ntwara ibishorobwa byo birimo biragwiriye uri kubigenza ute uri kubirwanya ute nabigwanyisha iki se uretse kwihingira bi- bikarya bikarangiza ubundi nkajya gucisha uroko ino dutunzwe n'inshuro mbega ese ibishorobwa bitaraza ntabwo mwacaga inshuro ntabwo twayicaga cyane washoboraga nko kuvuga uti nkeneye iki- ikintu runaka mu rugo ugakora uyu munsi ukagenda ukakigura ejo ukagenda ugakoramo ukwawe ariko warariye nibyo niko bimeze inzara yaraduteye ariko nyine turakomeza tugahinga wareka guhinga se iyo ugiyemo niyo wafataho wahinze icyumweru ukahakura umunsi umwe icyo gihe uraramuka kuko ntiwahareka harimo ukwawe se wahagira ute warekeraho murumva byagenda bite kugira ngo mwadufasha tukareba ko ino nzara twayigwa mwayitugwanya mfasha kukigwanya tubafashe dute muzadufasha kurwanya ibyo bishorobwa wenda muduhe muhe nk'abantu akazi bajye birirwa babicukumburamo nk'uko nabonaga babiku- babicukumburamo noneho nibabikuramo wenda tuzamara kabiri nanone duhumeka icyo dushyizemo cyiza nyuma yo kuganira n'aba baturage batunzwe n'ubuhinzi muri rusange mu murenge wa kitabi twegereye umuhinzi w'umwuga ni bwana celestin sinzajya uhuga nawe watangiye ahamya ko ibishorobwa byabakuye ku isuka ubundi nibutse neza hashobora kuba haciyeho nk'imyaka itanu nibwo byatangiriye hano mu mudugudu wa w'inka n'uwa nyakanyeri icyo gihe baraza bara- turatabaza cyane ndetse na minisiteri y'ubuhinzi iraza hanyuma baraza baradutabara batanga inkunga y'ibyo kurya abaturage bakajya birirwa bahinga babitoragura eh, bahirira uruhande rumwe ntaho baca isuka ku yindi ubundi ibishorobwa bikunda kugaragara cyane iyo tumaze guhinga ibigori bigeze igihe cyo kumera buri mwaka biragaruka ku buryo ubu ngubu nta muntu ugipfa kubona ibishyimbo muzi ko iyo duhinga ibi- ibigori tuvangamo n'ibishyimbo ibishirobwa icyo bikora biraza bikajya bya bishyimbo ugasanga mu mirima y'ibijumba byagiyemo bikunda cyane cyane ibijumba ariko n'ibishyimbo byo mu bigori birabirya bikabimaramo byose bikarangira ubwo rero ugasanga ibigori nibyo nicyo kintu mbese dusarura cyonyine urebye bikunda kuza mu mezi ukwa cumi na kumwe ukwa cumi n'abiri kugeza mu kwezi kwa mbere iyo ibigori tumaze kubyuhira bitangira kugenda bigabanuka kubera ko n'ubundi iyo twu- iyo duhinga ibigori duhinga tubitora twarangiza nanone mu kubagara tukabagara tubitora kubera ko biba byaraje birimo birya ibishyimbo uravuga ngo muhinga mubitora umuntu tuvuge dusanze mwahinguye ni ku masaha ya saa munani wagusanga mu murima muhinga biba bimeze bite duhe iyo sura nabwo muri mu murima iyo turi mu murima undi umuhinzi abahinga afite ikintu nk'akadobo agatebo cyangwa se n'ibase noneho agahinga yakibona agatora akajugunyamo agatora akajugunyamo yarangiza akajya gusuka nk'ahantu hakomeye nko mu muhanda ubundi agashyiraho umuriro agatwika kuri iyi nshuro twavuga ngo niba byaraje byasize ingaruka ki
ingaruka byashyize ni uko ubu ngubu nta muhinzi wigeze abona ibishyimbo byo mu bigori ni igihombo gikomeye cyane none se urabona iyo ibigori bigeze igihe cyo guheka nibwo abantu batangira kurya ibitonore by'ibishyimbo bikabatunga noneho rero bikazabashyikiriza ku bigori byera ibishyimbo rero nta byabonetse kubera ko ibishoboka byabiriye ni ukuvuga ngo ni igihombo gikomeye kuko usanga n'umuturage wundi ibishyimbo twasaruraga tukanabika mu- mu bigega nk'ubu ngubu urabona ni ku itumba tukaba turya ibishyimbo twavanye mu- mu bigori byacu Ubu ibishyimbo birarya umugabo bigasima undi papa uzabibona ahubwo ni ikibazo ikiri nangaha kizeze ku mafaranga magana ane kandi twaba tubifite wasanga nta kibazo bigakatwa hari iyo bikuze bihinduka ibivumbura ni ukuvuga ngo birashobora kuba ibyo bivumbura biza bikongera bigatera amagi bakazagarukamo kandi nanone hari igihe kigera bikibumbira mu tuntu tw'udukono kuko twajyaga tubibona tubikura bikabikura akantu k'akabumba k'uruziga bikajyamo bishobora kuba rero bi- byihishemo aho ngaho bikazongera- bikazongera bigafobora bika- bikavamo rimwe na rimwe abahinzi b'umwuga bakora inama iyo mukoze inama n'ababakuriye cyangwa se n'ababishinzwe muri za minisiteri z'ubuhinzi ingamba muganiraho cyangwa se Kuri icyo kibazo kuri icyo kibazo ni cy'isoroka kuvuga ngo inama batugiriye ni ukuvuga ngo nujya guhinga uhinga ubitora nta muti turabona duteramo ngo bipfe wazabagaruka bagara ubitora ntabwo ari umuti urambye kubera ko n'undi n'ingarukamwaka nta nubwo wipfa ni ukuvuga ngo igipfa nicyo wishe icyo utashoboye kubona kiragucika kikaguma muri wundi haramutse hashobotse kuboneka wenda imiti yo kubyica ku buryo umuntu yatera mu murima bigapfa byaba byiza tukajya tuyiteramo tumaze guhinga ibigori cyangwa se niba ari uburyo twakingira imbuto iyi yenda y'ibishyimbo twajya gutera tukabitera twa- twabisize imiti ku buryo aho kiri igishobwa kitari buhage mufite icyizere ku cyiciro cy'ubuhinzi kigiye kuza cyangwa se sezo y'ubuhinzi icyizere twagira ni iki ni ukuvuga ngo icya mbere niba wahingishaga abahinzi batanu ahantu hahingwa n'abahinzi batanu hahingwa n'abahinzi icumi nicyo kintu kugira ngo nyine tugire igihe cyo gutora ibishoboka kubera ko baba bahinga batora batora batora nyine ni- ni uko nta wapfuje batabyaye ubundi ntitwaka- ntitwakiriwe tubihinga twabyihorera kuko ubundi ntabyo tuba tuzasarura kuko byanze bikunze tumaze guhinga ibishorobwa biraza n'ikijumba cyangwa ikirayi cyariho n'igishorobwa kirura kubi nawe ntiwakiri iki kibazo cy'ibishorobwa bishonjesha abaturage muri kitabi ubuyobozi bw'uwo murenge nabwo bwemeza ko kizwi tuganira na bwana jean damour umudateba uyobora uwo murenge yatwemereye ko hari n'igihe byarumbije imyaka hagomba kwiyambazwa inkunga zo kugoboka rubanda kugira ngo babashe kuramuka Eh, ni ikibazo cyatangiye hashize nk'imyaka nk'itatu ariko n'inzego z'ubuyobozi bw'igihugu no muri minagiri barakizi hari n'ibyo bakoze bakoze bike muri make utwo dusimba twagaragaye mu mirima imwe n'imwe yo muri ako kagari ka mujuga tugaragara turya imyaka cyane cyane iy'ibinyabijumba yego Eh, ibirayi ibijumba eh, n'ibindi byera bishorera hasi ariko byerera hasi mu butaka ikibazo two tukaba turi ari twinshi ahantu hamwe ku buryo duteza ikibazo nyine aho nko mu murima umuntu akaba yahahinga ntasarure cyangwa twaba tunariye nko ku kirayi ni urugero icyo kirayi iyo kakiriyeho n'iyo katakimara ntabwo wagenda ngo ugiteke kiba kirura cyane ubwo rero bimaze kumenyekana eh, by- ubuyobozi tubifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere abagoronome baraje barabireba babona ni ikibazo dutanga raporo birazamuka habaho imiganda yo kugira ngo abantu bakuremo utwo dusimba noneho iyi miganda irakorwa ndetse na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yakoze ku buryo abo baturage kubera ko bari bahinze ntibasarura bahawe akazi ko gukuramo utwo dusimba mu butaka bwabo ariko bakajya bahembwa ibiribwa byatanzwe na pamu ubwo muri icyo gihe haje- ubwo hashize nk'imyaka nk'ibiri ibyo ngibyo bikozwe nyuma yaho twari tuzi ko mu by'ukuri yenda utwo dusimba twagabanutse nyuma rero ejo bundi nibwo abaturage bongeye mu by'ukuri kugaragaza ko utwo dusimba tugihari ese haba hari ingamba ki z'ibi bishorobwa byibasiye ibice bitandukanye by'umurenge wa kitabi turabibwirwa n'abashinzwe ibikorwa by'ubuhinzi mu kigo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi rabu turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa watembereye mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo akavugana n'abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri ako karere turi kumwe muri uyu mwanya ni kuri telefone birumvikana n'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi mu ntara y'amajyepfo mwabanza kwibwira abatwumva ego nitwa gasana eme parufe nkaba ndi umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi mu ntara y'amajyepfo mu magambo magufi bitaraba ndabashimiye kandi ndabasuje cyane bwana gasana parufe murakomeye cyane turaho sinshidikanya ko iki kibazo cy'ibisimba byangiza imyaka ho- mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo mwacyumvise kugeza ubu uruhare rwa minisiteri y'ubuhinzi kuri ibi bibazo ni uruhe icyo twumvishe ni ni udusimba bita ibishorobwa ibishorobwa ubundi akaba ari larve cyangwa inyo bikomoka ku- ku- ku bwoko bw'ibivumvuri bitera amagi mu butaka amagi mu butaka akaba ariyo avamo ibyo bishorobwa ariko ubu ngubu aho hantu ubu ngubu ni uko iyo tubaze umubare cyangwa population yabyo kuri metero kare tubona byaragabanutse kuko nta nubwo byashira burundu ariko ubu ngubu byaragabanutse iyo ugiye ubona kimwe cyangwa tugisangiyeho kuri metero kare ni ukuvuga ko urugero rubyangizagaho imyaka rwagabanutse mugereje n'ibihe byashize Eh, byaragabanutse kuko umubare wabyo ubu ngubu ntabwo ari mwinshi cyane kugabanuka ni uko abahinzi bamenye uko babirwanya none se kugeza ubu ikigo mushinzwe iki cya rabe hari icyo cyakoreye abaturage bo muri karere ka nyamagabe kuri iki kibazo Eh, twabahaye umuti hari umuti tubaha umuti twita insecticide wo mu bwoko bwa perimetine cyangwa rocket bakoresha iyo batababwiye ibyo bishorobwa kugira ngo babyice ikindi ikigo gukora ni ubushakashatsi kuko uriya ibi- ibisimba cyangwa udusimba tuba mu butaka turagoye kurwanya ntabwo watera umuti hejuru ngo tuzaze turimo turakora ubushakashatsi rero kuri utwo dukoko uburyo burambye bwo kuburwanya tukaba turimo dukoresha utundi dukoko dushobora kubijya biri mu butaka kugira ngo kugira bipfe ikindi ni uko dushobora gufata imbuto tukazisiga umuti iyo uziteye twa dusimba ntitu- ntitube twarira ibyo bi- imyaka cyangwa cyangwa twangiza ibintu by'imyaka mu butaka none se nk'abaturage bo mu karere ka nyamagabe aha tuvuga hari icyo mwababwira ubushakashatsi mukora bwagezeho ku buryo bagira icyizere cy'uko mu minsi iri imbere iki kibazo cy'ibi bishorobwa kitakongera gukwirakwira mu myaka yabo Eh, turimo turakorana n'ubwo bushakashatsi tubukora mu mirima y'abaturage twakoranye n'abaturage bo mu mirenge ya zatare dukoresha twa dukoko kandi babikora nabo ubwabo barabyivugira ko bishobora kuba byatanga umusaruro ariko ubushakashatsi ni uguhozaho tuguma tureba koko niba ubwo bushakashatsi burimo dukora budashobora kuba bujya bwakangiza ibindi niyo mpamvu bitwara imyaka myinshi urebye ubwo bushakashatsi dukora uratanga icyizere uratanga icyizere ko utwo dusimba dushobora kuturwanya ariko kuturwanya naho ntabwo twaturwanya burundu ngo twose dupfe ntabwo hagenda hasigara kamwe tubiri ariko ntibyangize cyane ya myaka y'abaturage mu baturage bavuganye n'umunyamakuru wacu icyo bumvikanije cyane kandi batakamba ni ikibazo cy'inzara ibugarije kandi itavaho hari uburyo leta iba bafashamo kuri iki kibazo inzara inzara ubwo simbyumva neza inzara ko inzara ntabwo iterwa n'ubwo bushorobwa kandi iyo turebye mu ntara y'amajyepfo yose nta nzara ihari kuko ubu ngubu barejeje barejeje ibigori barejeje ibishyimbo n'ubu ngubu bakarimo batera ibirayi ingano banakoresha leta yanabunganiye ndetse no mu ishwagara ariko ubu ngubu nyakubahwa perezida wa repubulika yabemereye ishwagara ubu ngubu benshi bakarimo barayikoresha kandi mu gihembwe gishize tukaba twarabonye yuko umusaruro wazamutse ugereranyije n'uko mbere bahinga badakoresheje ishwagara iki kibazo cy'udusimba twangiza imyaka hari ahandi mu rwanda byaba byigaragaza cya- ku buryo hari nk'inama mwagira abaturage baho mu buryo bwo kutwirinda ubundi aho twumva ibyo bishorobwa ni mu ni mu turere tu- turi ku ku nkengero y'ishyamba rya nyungwe icyo dukeka ni uko ibyo bivumvuri bishobora kuva biva mu ishyamba rya nyungwe bikaza bigatera amagi muri ya mirima y'abantu icyo tugira inama abahinzi rero ni uko iyo barimo bahinga buri gihe ibyo bishorwa bitoragura bakabishyira ahantu hamwe bakabitera umuti bigapfa umuturage akabe- aka- akarebera n'ubu n'abandi bose bakaba babikorera kimwe kuko niba umwe abi- abitoraguye akabyica ubundi ntabyice ibyo bishorwa bizahaguma kandi ibyangiza ni umubare iyo umubare ubaye mwinshi birangiza biragaragara ko byangiza ariko iyo umubare ubaye muto ugabanyuka urabona ko bizatera bigatera U- ubusanzwe se ibyo bishorobwa muvuga bituruka ku bivumvuri bizanwa n'iki ni uku- murashaka kuvuga ko ni ishyamba ribitera kubera ishyamba ryinshi cyangwa se Oya.
ni ukubera ibihe n'ibihe birimwo ubwo bwoko bw'ibivumvu bushobora kwiyongera kubera ibihe iyo bwiyongera rero mu buryo bwabwo bwo ku- kuba byinshi ni uko bitera amagi mu butaka iyo bitera amagi mu butaka akaba- akaba yatanga ibyo bishorobwa ibyo bishorobwa bigashobora kuba byinshi bikangiza imyaka y'abaturage ndabashimiye cyane eh, bwana gasana parufe eme ku bisobanuro muduhaye kuri iki kibazo cy'ibishorobwa byangiza imyaka y'abaturage mu karere ka nyamagabe ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda murakoze cyane kandi namwe abatwumvise uyu munsi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ndabashimiye kandi nongera kubibutsa ko mwajya mutugezaho ibibazo ndetse n'amakuru y'aho mutuye aho mukorera ndetse n'aho mutembera natwe ku ijwi ry'amerika tukayatangariza abatwumva kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza